It is the day that the Lord has made. To us is to enjoy and celebrate and rejoice.
lero ndi tsiku linanso limene mulungu walipanga kotero kuti kwa ife ndi kungosangalala ndi kukondweramo m'menemo
There is nothing wrong, nothing bad that the Lord has put in His plan and designs.
kulibetu china chilichonse chimene ncholakwika kapena chimene nchoyipa chimene mulungu analipika monga mwa kukonzeratu kwake
Whatever my eye straightening is what God has already set forth, and the- my eye straightens according to my own understanding and my own will. That can never justify what God has already set forth.
chilichonsetu chimene maso anga amaona ndi chimene mulungu anachiyikiratu kale kotero kuti maso anga akamaona amaona ndi kuma ndi cholinga chofuna kukondweretsa thupi langa kumene limaunikira maso amaunikira maganizo anga nkumaganiza ngati kuti ndikhoza chinthu chikhoza kuyenda bwino monga mwa mmene ine ndikufunira komabe maso angawo sangathe kuongolera chifuniro cha mulungu chimene mulungu anachichita kale
There is times whereby my eyes helped me to see things in my own understanding and think that it's part and parcel of worshiping the true living God while it's idolatry worship.
inalipo tunthawi imene maso anga anandiwongolera kundilozera zinthu zimene zimaoneka ngati kunena kuti ndiye dongosolo labwino lakapembedzedwe limene ndinali kuyendamo posazindikira kuti zimenezo anali mafano chabe ndi kupembedza kwa mafano kumene kunali kuchitika Christ is the cornerstone of the church and the chief builder of his house.
Yesutu ndiye mwala wa pangodya komanso iyeyo ndiye mwini mamangidwe a nyumba yake
But there is times whereby even if the person who never builds is not a builder. But when he sees the wall, he can point and say that this wall is bent, this wall is not straight. He can be using his eyes, thinking that the eye it's a level of threatening the house that a builder would build using the level.
komatu ilipo nthawi ina imene munthu amene sadziwa ngakhale kumanga nyumba itatha kumangidwa amatha kuiyang'ana ndi kumafika pomalankhula zonena kuti "Ah, nyumba iyi sinamangidwe bwino imaoneka kuti inakhotesedwa khotesedwa iyeyo amaganiza ngati kunena kuti maso ake akhoza kukhala wongola kuposa mwini, m- ah, mwini wake amene amamanga amene amachita kugwiritsa ntchito levulo
But the truth is that no eye can strengthen whatever the level has made it straight.
komatu choona chake nkunena kuti kulibe diso limene likhoza kuongolera chinthu chimene alevulo inachipanga chinthu kuti chikhale chongoka
Whatever the Lord has put it, nobody can put asunder.
ndipo china chilichonse chimene mulungu anachiyika kulibe munthu wina atu amene akhoza kuchipatula
There is time whereby a man think that is somebody, but you are but filthy rags guys.
ilipo nthawi ina imene munthu amatha kumaganiza ngati kunena kuti iyeyo ali kanthu komatu umapatero posadziwa kunena kuti iweyo ndiwe sanza chabe zonunkha
and the eye that makes straight things according to my will makes me to start my own denomination, my own congregation, my own religion. And I try to mobilize the people and make the people to believe the lies that has started using my eyes that is very weak.
komabe tu diso limene limaongolera zinthu mwa mtundu uwu ndi diso limene ah, limapangisanso zinthu kapena kuti limafuna kupanga zinthu pofuna kukondweretsa mbuye wake ndi kumayamba kumaona zinthuzo monga kuti zikatero ndi kuti ziwoneka bwino posazindikira kuti disolo ndi lomwe limakuthandiza soye kukhala ufokafoka
May God help me see my filthy rags always so that I shouldn't boast, but my mouth should be shut.
mabetu ambuye andithandize kunena kuti ma andionesere anatsegule maso anga ndikuona kuipa kwanga ineyo kotero kuti ndisazitamandire koma ndikazindikire kunena kuti zonse zochita inezo ndi sanza chabe This was the journey using the eyes to the Pilate, the king, so that they should judge Christ Jesus.
umutu ndi mmenenso zinalili pamaso pa pa pa uh, oweruza pilato amene amagwiritsa ntchito maso ake kunena kuti akhoza kumuweruza yesu khristu People thought with their minds, with whatever they see with their eyes, thinking that they see something that is good, that is holy, and come to Pilate to accuse Christ Jesus later to be crucified.
anthutu anali pa maganizo kapena kuti anafika pa mlingo womaganiza kuti zimene iwo akuziona ndi maso awo akhoza kuziweruza mpaka anafika pomtengera yesu khristu pamaso pa pilato kunena kuti akamuweruze kuti apachikidwe
But the truth is, people are short of the glory of God and are very sinful, blind, and wretched before God.
komatu choona chake nchonena kuti anthu onse anaperewera pamaso pa mulungu ndipo iwo ndi ochimwa ndi onyansa pa zinthu zokhudza mulungu
The truth is, Christ is but holy, but is worthy to be crucified, claimed to be a sinner while sinless, so that the scriptures might be fulfilled.
ndiponso choonadi nchonena kuti yesu khristu ndi woyera komano kumonga mwa malemba iyeyo anafunika kukapachikidwa atanyamula zochimwa za ochimwayo pamene iye ndi woyera kuti malemba akwaniritsidwe That's why verse 33 of John chapter 18 that we have been in is saying about the journey to re-enter into the courtroom and meet with Christ again.
ndi chifukwa chake tikamaona mu vesi yake ya 33 ya buku limene tikuona ya ah, ma yohane chapter 18 ikuyankhulatu za ulendo wachiwiri umene yohane aziti pe- petro pa pilato analowanso kukakumana ndi yesu khristu m'bwalo la milandu mmene yesu anali
Which means the case was not between Pilate and Jesus because Pilate has been moving up and down here and there, transferring the message to this place and to this place. He was just a messenger, not a little judge.
zinthu zikusimikizira bwino kunena kuti panalibe mlandu pakati pa yesu khristu ndi pilato koma kuti pilatoyu anangokhala monga nkhala pakati amene anali kuyendayenda kutuluka kulowa amene amakapereka uthenga kwa anthu amene akumpereka komanso kukapereka uthenga kwa yesu khristu amene akuneneziridwayo
Because it might be very nonsense a judge to be moving like a messenger, coming here, transferring the message, taking the message and put here, and just moving like a messenger. While a judge, it's a loyal rank, whereby if a person is on that position, is to be well honored.
chifukwa tu sizingakhale zoona ndipo zikuoneka monga zopanda nzeru kwambiri kunena kuti munthu amene ndi woweruza akuyendayenda ngati kuti iye ndi wongotumikira kwa woweruza Ah, chifukwa iye amene ndi woweruza mpando wa kuweruza ni mpando waukulu uwu ndi mpando wolemekezeka iye amafunika kukhala pansi
Because here there is two places. The first place is a courtroom where Jesus Christ is, and the second place is the outside where the people claim to be holy are there waiting.
chifukwa tikamaonatu pali malo awiri malo oyamba kubwalo la milandu mmene yesu khristu anali komanso malo achiwiri ndi kunja kumene anthu amene amaziyesera kukhala olungama aja omneneza yesu anali kuyembekeza The outside place seems to be the holy place. The inside place seems to be the defiled place. It's where Christ was. So Pilate was to be in the defiled place, then outside the holy place, defiled place, holy place, defiled place, holy place, has been moving in that way.
chifukwa tu apa zikuoneka ngati kunena kuti malo amene anali oyera ndi kunja kumene kunali aja anthu amene anali panjaji pamene mkati mbwalo la milandumu mukutengedwa kukhala ngati kunali malo oyipa ah, ndiye malo odetsedwa m'malo mwake pilato zimantengerano nthawi kunena kuti azichoka uku kupita kutuluka panja nkukalowa mkati kutuluka panja nkukalowa mkati ndi mmene zimakhalira
This completely shows that Pilate was not a judge. Christ is the judge. So, because Christ has stepped in the courtroom, he has taken the throne into himself f- spiritually, but physically, Pilate was in position.
komatu izizi zikutanthauza poyera kunena kuti pilato sanali woweruzayi koma woweruza weniweni ndi yesu khristu ndipo pena yesu khristu walowa m'bwalo la milandu muuzimu ndiye kuti anakhala pa mpando wa kuweruza ndi yesu khristuyo komano mthupi zimaoneka kuti pilatoyo ndi amene akuweruza
Because if Pilate was little 100% plus a king, him who would have been sending the messages, would be tras- transferring the messages outside, inside. But he was but a messenger, just a man ready to be sent and to be judged by the righteous judge who is before him, but resembled like a criminal.
chifukwa ngati pilato akanakhala woweruza weniweni akanakhala ali mfumu iye pilato akanakhala pansi m'bwalo la milandu yomwe kumachita utuma omtumikira ake kunena kuti authenga azikamu- azikafotokozera koma tikumuona pilatoyo akutumikira iyeyo kukhala monga ndiye munthu amene ndi wotumikira izitu zikuonesera poyera kunena kuti pilatoyo anali munthu wamba chabe pamaso pa ambuye m'malo mwake iyeyo amakachita zinthu zina zili zonse kotumikira chabe pamaso pa ambuye
Before it pleased God to reveal Christ in us, we can be thinking that we are somebody. We can doing we can be doing whatever seems to be good to ourselves. But when it pleased God to reveal Christ in us, then when Christ will step in in our heart, then it will change. The original you will be seen that you are but a messenger.
mmene mutu ndi mmene zimakhalira pa munthu ina aliyense amene ndi wochimwa wosankhidwa ngati kuti nthawi yakuvumbulusa mwana wake yesu khristu mulungu mwa munthu sinakwane chimene chimachitika nchonena kuti munthu wochimwa amaganiza ngati kunena kuti ali mkanthu kuti akhoza kuchita kapena kanthu kamene akhoza kukondweresanako mulungu koma mu- ukankomera mulungu kuvumbulusa mwana wake pa iwe pamenepopo zinthu zimasintha m'malo mwake iweyo umakhala kapolo utazindikira kuti ndi wochi- ochimwa ndi kuyamba kumutumikira iye if Christ stepped in in your heart, same time automatically you'll know your side that you are but a messenger of Christ, the King and the Savior.
ngatitu yesu khristu atangoti walowa mtima mwako nthawi yomweyo iweyo uzazindikira kunena kuti iweyo sunali kanthu ayi koma kanthu ndi yesu khristu ndipo iyeyo ndiye ambuye mpulumutsi wa moyo wako And from that day forward, you will but preach Christ and Him crucified without compromise.
ndipo kuchoka tsiku limenelo kupita chitsogolo iweyo udzalalikira yesu khristu yekha mosachotsera kapena kumphatikiza ndi kanthu kena kalikonse And even what Pilate was doing, it was like what priest or that priest does. transferring the message, taking from the people to God, to Christ, and from Christ to the people.
ndipo mukamaona zimene pilato anali kuchita mukhoza kuona kuti ni ntchito imene anali kuchita ndi ansembe imene anali kutenga amene ankhala pakati a wanthu ndi mulungu kutenga uthenga kwa wanthu kupereka kwa mulungu kutenga kwa mulungu kupereka kwa wanthu
So he was acting like a priest,
ndiyetu iyeyo amagwira ntchito ngati wansembe
showing Christ as the little priest, the high priest of the people, one worthy to save and to take away the sins of his own elect.
zomwe zikuonetseratu wa unsembe wa mbuye wathu yesu khristu amene iyeyo ndiye wansembe wamkulu ndipo onyamula zo- anthu ake ochimwa osankhidwa tikupita nawo pamaso pa mulungu
Verse 33. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews?
chifukwa chake tima yake asatukira kuti chifukwa chake pilato analowanso mpritoriyo nayitana yesu nati kwa iye iwe ndiwe mfumu ya ayuda kodi
But don't forget that eh, Pilate was a judge and was a king.
komatu musayiwale kunena kuti pilato anali woweruza komanso anali mfumu
But the king is asking Christ, who is to be said a convict, that are you a king? Like he is a prosecutor, not a king.
ndiye mukhoza kuona kuti mfumu ikukamfunsa yesu khristu amene anali kutengedwa ngati wotsutsidwa kapena kuti oneneredwa mlanduyu kumfunsa zonena kuti kodi iwe ndi mfumu kukhala ngati kuti iyeyonso ndi amene akufufuza milandu osakhala ngati woweruzayo
He was like a prosecutor now. He was not like a regional king and judge.
apatu zimaoneseratu kuti iyeyo ali ngati wofufuza mlandu wolembera mlandu osakhalanso ngati kuti mfumu ndi woweruzayo Which means if you don't know the Christ of the scriptures, you'll be thinking many things about Christ. And if it preached not by Christ to reveal Christ to you, then you'll be just preaching notes preaching whatever you are thinking about, that maybe he is what? He is this and he is that.
Ah, umuntu ni mmene zimakhaliranso ngati mulungu sanavumbuluse mwana wake wamwayiwe kuti umuzindikire yesu khristu chimene iweyo umalalikira umangolalikira zimene unakopa pena pake unakopera unamverako zina zake zokhuzwa yesu ndiye umakangolalikira za m'maganizo mwako makuti kapena ndizi kapena ndizi osadziwa zenizeni
That's why one day Christ asked the people about himself, about who is he, how the people see him, uh, that who is he.
chifukwa chake tsiku lina ambuye yesu anakawafunsa ophunzira kunena kuti kodi iyeyo ni ndani amamunena kuti ndani ndipo anthu amanena chani za iyeyo The disciples ran with answers to Christ that you are one of the prophets, Elijah, Jeremiah, whomsoever John the Baptist, and they said that it's what the people think that Christ is.
ndipo ophunzira anachita changu kumuyankha ambuye yesu kunena kuti ayi inuyo ndinu mmodzi wa wa- a- wa aneneri monga eliya yeremiya kapena yohane ndi mmene momwe iwowo ndi mmene amaganizira zokhuza yesu
But the question uh, changed when Christ asked them. This is the answer of how the people think about him, but about you, who do you know am I?
ndiyendo funso lina dzasintha pamenepopo atayankha zimenezi kunena kuti o mwatero kuti anthu amatero kuti ndine eliya ndine mneneri tsono nanga inuyo mukandiona ine mmati ndine ndani There was a silence uh, in the campus whereby nobody could come up with the right answer of Christ, but it takes God to reveal Christ in the heart of Peter so that he might respond that you are Jesus, the Son of the living God.
komatu litabwera funso ili panakhala bata pamalopo chifukwa kulibe munthu amene anatha kuyimira ndi kuyankhula mmene iyeyo amamudziwira yesu khristu anthu onse anakhala chete chifukwa analibenso mawu kuti akhoza kumuyankha ndipo zinachita kutengera mulungu mwini wake kuvumbulutsa mzimu wake mwa petulo kuti amuzindikire kunena kuti inuyo ndinu yesu mwana wa mulungu wamoyo
So it's when Christ said, You are a blessed man, meaning that it's not the flesh and body that have revealed Christ to you, but the Father in heaven.
apatu pamene ambuye yesu anamuyankha anamuwuza petulo kunena kuti iweyo ndi wodala simoni petulo chifukwa kuti thupi ni mwazi sikungathe kukuwululira iwe izizi ayi koma zichita kutengera atate wanga wakumwamba
What we see here, we see that the disciples has been with Christ for some time, eating with him, sleeping with him, but without knowing him, the exact him that who is he before them.
za chimenechi tikuona kunena kuti ngakhale ophunzira amene anakhala nthawi yayitali ndi ambuye yesu anadya naye anakhala naye limodzi usiku amagona limodzi analephera kumuzindikira kuti iyeyo ni ndani
What we see here, there is nobody that can eh, know Christ if it is not the Lord who revealed Christ to the person.
ndipo tikamaona zimenezi tiona kunena kuti kulibe munthu amene akhoza kumuzindikira yesu khristu kuti ni ndani ngati sichingachita kutengera a, a mulungu atate kumu- kudzivumbulutsira yekha kwa munthuyo
And if if it is not approved by God to reveal Christ to you, then you'll be one of the people asking Christ, "Art thou the King of Jews?" Meaning you don't know the exact Him He is.
ndiponso kuti mmenezi zakhalira ndi munthu wina aliyense ngati sichingachita kutengera mulungu atate kuvumbulusa mwana wake kuti umuzindikire iyeyo m'malo mwake zayamba kumufunsa yesu kunena kuti kodi mwana wa mulungu kusenza kuti sukudziwa
Knowing Christ comes from the Lord.
ndiye kumuzindikira khristu kumachokera kwa mulungu
It never comes from our mind, from our capability, from whatever we think. It comes from the Lord.
ndiye sizimatheka ndi maganizo athu kapena kuthekera kwathu kuti tikhoza kumuzindikira iye ayi koma izi zimachita kuchokera kwa mulungu
Here we see that Pilate didn't know the exact Christ whom he is speaking about and speaking with.
munganso tiona apatu kunena kuti ngakhale pilato samamuziwa khristuyo kuti ndi ndani chifukwa chake ngakhale amayankhula naye ndi kuma amamufunsa mafunso
Verse 34 Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
pamene mundimeya tefolo yesu anayankha kodi munena ichi mwa inu nokha kapena ena akuwuzani za ine
This is Christ now speaking to Pilate, preaching to Pilate the exact hymn to him.
uyutu anali yesu khristu amene amalankhula ndi pilato pomulalikira kapena kumufotokozera za iye pilatoyo kuti ndani
And he's boldly saying that, Are you the one who is saying this thing eh, through thyself, in thyself? All others has told you of him.
ndipo anamutsimikizira bwino kuti kodi iweyo ukulankhula izizi pa iwe wekha kapena pali wina wake amene wachita kukuwuza za zinthu zimenezo
Verse 35 Pilate answered, Am I a Jew? thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done?
ndimeya 35 pilato anayankha ndili ine myuda kodi mtundu wako ndi ansembe akulu anakupereka kwa wachita chiyani
Here, Pilate is trying to come up with the exact side of himself that he is not a Jew, so he is not one of the people accusing him.
apatu pilato amakadzifotokoza iye mwini kunena kuti iyeyo si muyuda ndiye si iyeyo amene akumpereka ayi
Look to verse 36, whereby Jesus answered by saying, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then could my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from thence.
tataona ali mundimeya 36 akuti yesu anayankha ufumu wanga suli wa dziko lino lapansi ufumu wanga ukanakhala wa dziko lino lapansi anyamata anga akanalimbika nkhondo kuti ndisaperekedwe kwa ayuda koma tsopano ufumu wanga suli wochokera konkuno
What is showing here is that the kingdom, the spiritual kingdom of God, is not without, is having no fight, physical fight.
chionesedwa apa nkunena kuti ufumu wa mulungu umene ndi wauzimu sumasowa mphamvu zakuthupi
God fights for himself, not press whereby a man has been given a space to fight for.
mulungu amadzimenyera nkhondo iye mwini ndipo sipanasiyidwako mpata wa munthu kunena kuti akhoza kuzimenyera nkhondo
Which means you can never come up with a decision, you can never think about it, you can never do whatever. It's God who started and it's God who finishes.
somwezi kutanthauza kuti munthu sungathe kupanga chiganizo kapena kukhala pasi nkulimbakira kwapitiza zimenezo kapena kuchita kena kalikonse ayi ndi mulungu mwini wake amene amankhondo amadzipangira yekha
Verse 37 Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered. Which means there is conversation between Pilate and Jesus. Look to what- the answer of Jesus. Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice.
ndimeya 37 ati pamenepo pilato anati kwa iye nanga kodi ndiwe mfumu ndemukhoza tikuona kunena kuti apa panali kukambirana pakati pa pilato ndi ambuye yesu khristu ndipo yesu khristu akuyankha yesu khristu anayankha munena kuti ndine mfumu ndinabadwira ichi ine ndipo ndinadzera ichi kudza ku dziko lapansi kuti ndikachite umboni ndi choonadi yense wakukhala mwa choonadi amva mawu anga
So Christ Jesus is answering Pilate that to this end was I born, and for this cause came I into the world.
ndiyetu yesu khristu akumuyankha pa pa- akumuyankha pilato kumuwuza kunena kuti ah, pa chinthu ichi chinthu chimene ineyo ndinadzera ndipo ndinabadwira zimene zizi
Which means he came to be the king, but Mm.
not the physical king as the people thought about.
zomwe zitanthauza kunena kuti yesu khristu ah, anabwera kukhala mfumu koma osati monga mfumu yakuthupi monga mmene anthu ena amaganizira
Because when we read Hebrews chapter 10, verse 5, 6, 7 says, Hebrews chapter 10, verse 5 it starts by saying, Wherefore, when he cometh into the world, that is Christ in the world now, he saith, that is the speech of Christ Jesus, sacrifice and offering thou sh- wouldest not, but a body hast thou prepared me.
imene buku la heberi mutu 10 akuti mwa ichi dziko lapansi anena amene tiwakulankhulayo ndi yesu khristu nsembe ndi chopereka simunazifuna koma thupi munandikonzera ine
Verse 6 of the same chapter. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. 7. Then said I, Lo, I come. in the volume of the book is it is written of me to do thy will o god
pamene ndime yake ya 6 ndi 7 akuti nsembe zopsereza za phumphu ndi za kwatiko simunakondwera nazo pamenepo ndinati taonani ndafika pamutu pace pa buku palembedwa za ine kuzacita chifuniro chanu mulungu
so you can see here christ is speaking that everything is of him
ndetu apa mukhoza kuona chimene yesu khristu akuchita nkhula kunena kuti zonse zinali ah, zinali nkunenedwa zinali za iye
number two we see christ saying on verse 7 that he has come uh, to do the will of god
ndiponso tikhoza kuona mu ndime yake ya 7 yomwe ikunena kuti yesu khristu ameneyo anabwera kudzachita chifuniro cha mulungu the question might be what is the will of god It is but to come into this world and die on the cross and purge away the sins of his own people.
mwina tofunso nkumanena kuti nanga chifuniro cha mulungu chimene chacho anabwera wakachichitacho ukuti nkubwera kumene yesu khristu anafunika anabwera mdziko lapansi kuti akafe pa mtanda kuti akachose machimo anthu ake
Christ is the substitutional of the sins of his own people.
yesu khristutu ndiye amene anakhala wochosa machimo anthu ake
Christ is the salvation of his own people.
ndipo yesu khristu ameneyo ndiye chiyereso cha machimo anthu ake He is everything to his own people.
iyeyotu ndi chilichonse pa anthu ake
Christ is the only remedy to the sin that a man has been caught in.
ndipotu khristu ndiye ndondomeko ya ah, machiriso kapena kuti mankhwala ochosera tchimo la munthu ah, machimo a munthu amene munthuyo analimo Christ is the only salvation, is the only hope that the Lord has set forth for his own people.
ndipo yesu khristu ndiye chiyembekezo chokhacho chimene mulungu anachiyikiratu patsogolo pa anthu ake
There is nothing in our own that we can do that can be pleasable before God.
anthu kamwe ife tokha kamene tikhoza kukachita nakakhala wokondweresa pamaso pa mulungu There is nothing that we can do in our own that can be appreciable by God.
ndiponso kulibe kanthu kamene ife tikhoza kukachita kamene kakhoza kukhala koyamikirika pamaso
There is nothing that we can point and deliver it to the Lord that is not filthy.
ndipo kulibenso kanthu kamene ife tikhoza kukaloza kuuzanako pamaso pa mulungu kamene sikalisanzaye
our minds, our thinkings, our works, whatever is but filthy rags and dung before the Lord.
maganizo athu ntchito zathu zinazi zonse zimene ife timachita ndi zinthutu zimene ndi ndi sanza chabe komanso ndi ndowe pamaso pa mulungu We are sinners by inheritance.
ifetu ndife anthu ochimwa mwa mongolowamo kapena kuti mongowerengeredwapo
We are sinners by imputation.
ndipo ifeyo tili ndi uchimo owerengeredwa
We are sinners from the preamble, but God, because of His rich mercy, He loved us with a great love and purged away all our sins and delivered us before Him, holy before the Lord. Because of the blood of Jesus Christ, we have got salvation. We have been saved by the blood of Jesus Christ.
petu linakhala ochimwa kuchokera pa chiyambi koma chifukwa cha chifundo cha chikulu cha ah, chifukwa cha chifundo cholemera cha mulungu ndi chikondi cha chikulu cha mulungu mulunguyo anachosa mphulupulu zathu pa ifeyo ndi kutiyesera kukhala olungama chifukwa cha magazi a mwana wake yesu khristu kote kuti talungamisidwa mu imfa ya mbuye wathu yesu khristu
That's why we sing a song, Blood, Blood, Blood, but blood that was shed on the cross saves a sinner such as is me.
chifukwa cha akaimba nyimbo nthawi zonse koma ndi magazi okha ndi mwanzi mwanzi wa mbuye wathu yesu khristu umene unakhetsedwa pa mtanda umene unachosa machimo a munthu wochimwa monga ine What a precious blood that Christ shed that makes me to be holy and without shame before the Lord.
mwanzi wokhadi wa mtengo wake wapatali umene una ah, yesu khristu anawukhetsa umene unakhala ife kukhala oyera ndi kukhala opanda manyazi opanda manyazi pamaso pa mulungu
That's why somebody sang a song, What can wash away all my stains? Nothing but the blood of Jesus Christ. Meaning it's Christ alone worthy to take away my sin.
chifukwa chake wina anayimba nyimbo chitha njani kundiyeresa ineyo komatu ni mwanzi wokha wa yesu khristu kutsenzera kuti ni mwanzi wokha wa yesu khristu umene uli kuthekera kuchosa machimo anu So, so some things that we have found in verse 36 is that number one,
ndiyeno tikamaona zinthu zikuluzikulu zomwe tizopezanso mu ndima yake ya 36 izo ah, ndi zinthu izi monga chinthu choyamba the kingdom of the of Christ is not of this world. He is very spiritual.
ufumu wake wa yesu khristu suliwo ufumu monga wa dziko lapansi ayi ndi ufumu umene ndi wauzimu
Which means those who are to inherit this kingdom are of spiritual and saved by the blood of Jesus Christ, elected by God from the beginning, and regenerated by the Spirit according to his purpose and will.
mwachitata bwino kunena kuti kwa iwoto amene akulowa mu ufumu umenewo ndi okhawo amene akhoza kuyitanidwa ndi mulungu atate monga mwa mzimu ndi kuti amzimu woyera awayeresa iwowo monga mwa mzimu ndi magazi ake a Yesu.
Number two, because this kingdom is not of this world, there is no fight.
chinthu chachiwiri chifukwa chonena kuti ufumu suli monga wa dziko lapansi mulibenso nkhondo
Which means if i- there is a fight in this world, is of the devil, is not of the Lord.
kuti pamene paoneka nkhondo mu dziko ili ndi chifukwa cha satana osati ira ambuye ayi When I said is of the world, I, what I'm trying to come up is that it's only religion that will fight because they don't have the word, they don't have Christ.
ndetu ndikamalankhula za ufumu wa dziko dziko lokuti ndisa- umu ndi- ah, ndikutanthauza za mmene zipembedzo chifukwa chonena kuti siziziwa za ufumu mmene zimakhalira ndi kuyamba kulimbana kapena ndi kumenya nkhondo
So we are to continue preaching Christ and Him crucified without compromise, never fights.
ndiyeno ife timene yesu khristu wopachikidwapo osachoserapo kapena kuonjezerapo kena kalikonse osati nkhondo ayi
Never campaign this gospel. Let the Lord campaign for Himself.
ndipo sitikopa anthu chifukwa cha uthenga uwu ayi koma kuti mulungu mwini wake adzikopere wanthu
So is having a spiritual kingdom, not no fight.
ndeno yesu khristu ameneyo ndi- ali nawo ufumu wake umene ndi wauzimu umene suso wa nkhondo
That is verse 36 that we are looking in.
monga tikuona mu ndima yake ya 36 yomwe tikuyang'anayo
So because it is not this or the worldly kingdom, that's why Jesus Christ was delivered unto the Jews.
Ndiye popeza yesu khristu sanakhala mfumu ya dziko lapansi ichi n'chifukwa chake yesu khristu anaperekedwa ndi ayuda
why Christ was delivered by God to the Jews Komano chifukwa chani yesu khristu amene anaperekedwa ndi mtundu wa anthu a- wake omwe amene ndi ayuda why was the why was Christ being delivered by God to the Jews nanga nchifukwa chani mulungu anampereka mulu- anampereka mwana wake yesu khristu kupitira mwa ayuda
It's because there is Acts chapter 2, verse 23, whereby it says, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and be weak, and by wicked hands have crucified and slain.
ichitu choncho chifukwa kuli buku limene ni machitidwe chapter 2 ndimeke ya 23 imene ikulankhula kuti eyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa mulungu inu mwampachika ndi kumupha ndi manja anthu osayeruzika
So, number three, the kingdom of God of Christ is spiritual. That will be accepted, preached by the elect only, those God is pleased to reveal Christ to them.
chero chechitatu tichiona apa nchonena kuti popeza ufumu wa yesu khristu ndi wauzimu ufumu umenewo udzala ndi anthu okhawo amene ndi osankhidwa amene ndi mzimu wa mulungu mwini achita kudzivumbulula iwowo
So while of verse 37, we saw Christ responding that thou sayest that I am the king.
tiona ndimeke ya 37 pabuku la yohane chapter 18 pamene yesu khristu anayankha munena kuti ndine mfumu He was responding to the question that Pilate asked him, Are you the king?
apatu amakayankha funso limene pilato anamufunsa iyeyo kunena kuti kodi ndiwe mfumu
Pilate, because he was not a Jew, he was not knowing the record, the history that has been written in Isaiah chapter 9, verse 6.
popeza pilato sanali munthu amene ndi muyuda iyeyu samadziwa mbiri kuti zolekeza malemba zimene zinaneneratu za yesu khristu amene imonga kuna isaya chapter 9 ndimeke ya 6
Because in Isaiah chapter 9, verse 6 says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall, shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, number one, Counselor, number two, Mighty God, number three, Everlasting Father, number four, the Prince of Peace, number five.
lino ah, zomwe zinalembedweratu za khristu ambuku lachitamuno munamuyesa mutu naini ndimayeka 6 ndi izi pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa kwa ife mwana wa mwamuna wapatsidwa ndipo ulamuliro wace udzakhala pa phewa lace ndipo adza- ah, adzamutcha dzina lace wodabwisa chinthu ah, dzina loyamba limenelo kapena kuti udindo oyamba cha namba 2 wauphungu kapena kuti wolangizatu ameneyo cha namba 3 mulungu wamphamvu zonse cha namba 4 atate osatha komanso cha namba la 5 akuti kalonga wamtendere So these are the names of Jesus Christ, the Savior of His own people.
njetu awa onse awa ndiye mayina a yesu khristu amene ndi mpulumutsi wa anthu ake
The Bible says there is a government that shall be sent upon His shoulder.
ndiyeno baibulo tichitosa bwino kunena kuti pali ulamuliro umene ukuyikidwa pa phewa
So, because of that government, the government brings the name unto Him to be called Wonderful.
chifukwa cha ulamuliro umene ulamulirowo ukumpangisa kukhala ndi dzina kuti wodabwisa Which means you never understood him always. You'll be wondering who is he? Who is he? Until when it pleased God to reveal Christ to you, then you know that it's but Christ of the scriptures that died on the cross for his own people and purged away all the sins of his own people.
zomwe zitanthauza kunenatu kuti iwenso uzamuzindikira iye nthawi zonse uzakhala wodabwa kuti kodi iyeyo ni ndani kodi iyeyo ni ndani osamuzindikira iye kufikira ngati kuda kwamundweresa mulungu kutsekulira maso ako kuti ukafikire kuti amene ndiye yesu khristu amene ali wodabwa machimo a anthu ace
That's why when we are preaching this Christ, people will always get marveled because they will never understood him. He will never be understood by physical only, but only those God elected.
Kupanga nthawi zonse pamene tidalikira uthenga uwu anthu anthu kuti nthawi amakhala odabwa adzakhala odabwa kira ngati mulungu mwini wake atakawakuda akazindikire
Another thing they call it to be counselor.
ndiponso chinthu china kapena dzina lina lachiwiri akunena kuti ameneyo adzatchedwa kuti ndi wauphungu Why him being a counselor? Because there is time whereby a man will be going astray. But let him come with counseling and counsel him so that he should be doing according to the counsel of God.
chetu chifukwa chani akutchedwa kunena kuti ameneyo akakhala wauphungu kapena kuti olangiza chifukwa chonena kuti munthu adzachimwa ndi kukasochera pamenepoko mpofunika sopano olangiza kapena kuti ophunzisa amene ati akamulangize kuti munthu akazindikire chifundiro chonse cha mulungu
You know, I remember in these congregations before it pleased God to reveal Christ to us, we were even appointing the counselors to our groups of religions called to be churches, that you are the counselor that will be counseling the people without knowing that there is a counselor but Christ who counsel the people according to the scriptures.
kudziwa chani ilipo nthawi inatu ndili mchipembedzo Ah, mzimu wa ambuye asanavunguluse mwana wake mwa ife kuti timuzindikire khristu wambalemba imene nthawi ya chipembedzoyo timakhala ni nthawi yosankha maudindo nde mpakana timafika pa mulingo womasankha anthu ena kunena kuti inuyo ndinu azilangizi amene muzilangiza anthu kunena kuti asamasochera posazindikira kunena kuti mulungu mwini wake ndiye mlangizi wa anthu ake
If you are going astray, he is the counselor that takes you and teach you his words so that you should be doing according to what God has already set forth.
akusochera iyeyo amakhala mlangizi pamene iyeyo amakupeza ndi kukulangiza chinthu chimene ufunika kuchita monga mwa chifuniro cha mulungu
Another name is that is number three name. He is a mighty God, meaning he is the king.
ndiponso ah, dzina lina lachitatu lomwe tiliona apa ndi mulungu wamphamvu kutanthauza ona kuti ndi mulungu amene ndi olamulira
Mighty is found in the kingship.
Eh, tikamalankhulatu za mphamvu ndi zimene zimapezeka ku ufumu ku- ku chifumu kapena kuti mu mu mphamvu ya ufumu
There is nobody who is mighty if he is not the king.
kulibetu munthu amene akhoza kukhala ndi mphamvu ngati iye si mfumu
Mighty is the one of the attributes and characters of God.
ndipo tikamayang'ana za mphamvu ndi amodzi mwa makhalidwe a munthu Which means what Pilate was asking Christ shows fully that physical will not hear the word of God.
zinthu zikutanthauza bwino poyera kunena kuti zimene pilato amakamfunsa petulo ah, zitamakamfunsa ambuye yesu seratu munthu amene ali mthupi sangathe kuzindikira zinthu zokhudza mulungu Because we saw him asking Christ, Are you the king? without knowing that he is the mighty God. He is the king.
fationa pilato akumufunsa yesu khristu kunena kuti kodi ndiwe mfumu oamene akukula naye yehova wamphamvu yonse iyeyo ndiye mfumu
Christ is the King. He is the sovereign ruler of his own people.
yesu khristu ndi mfumu ndiponso iyeyo ndiye khayo amene ndi olamulira wanthu ake That's why to that king, kingship of Christ, we look on verse 7, whereby he says, of the increase of his government, that is kingship and mightiness and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, and to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, ever, even forever the zeal of the Lord will perform this.
chifukwa yake tikamayang'ana za ufumu umene wa yesu khristu tionanso mu yesaya chapter 9 ndi mavesi ya 7 yomwe akunena kuti zakuenjezera ulamuliro wake ndi zamtendere sizidzatha pa mpando wa chifumu wa davide ndi pa ufumu wake kuukhazikitsa ndi kuuchirikiza uzo ndi chilungamo kuyambira tsopano ndi kunkabe nthawi zonse changu cha yehova wamakamu chidzachita zimenezi
Here we saw that Christ is 100% God and the King, and He is the mighty one.
ndikotu apa tikuoneratu kwathunthu kunena kuti yesu khristu ndi mulungu wathunthu ndithu ndiponso iyeyo ndi mfumu komanso iye ndi wamphamvu Which means when we are preaching Christ, we are preaching the King, our God, the mighty one. We are preaching the God who is mighty and who is the King and sovereign ruler of his own people.
zomwe zitanthauza kuti pamene tilalikira yesu khristutu timalalikira mulungu Christ is the King and the sovereign ruler of his own people.
yesu khristu ndi mfumu komanso iye ndiye olamulira wa yekha pa anthu ake So, Old Testament has already set forth that Christ is the King. Now we see here Pilate asking him, Are you the King? Which means that's why he was sent to be going out, in and out, in and out, because Pilate was not a king, but the little king has come. But the reflection of the spiritual kingship, that is of Christ, is seen in his ruler as a king in the, in the office physically. But when the, ma- the little king comes, he is but fake one, led to be a messenger, sending messages.
Ake, tikamaona umu chinthu chakale chafotokozera ndi kuoza kuti yesu komano akukabweranso ndi kukafunsa yesu khristu kodi kwa- kuti kodi ndiwe mfumu atanthauza kunena kuti pilato wa anthu komabe tu popeza yesu uthupi pilatoyo anali mfumu amene anali wongoyerekezera za mfumu yeniyeni ndi chifukwa chake pilato sanaona malo okhala koma kulowa kutuluka kulowa kutuluka chifukwa chenena kuti ulamuliro ja ndi umene umakamfikira ndi kapolo
The fourth name says he is an everlasting father.
ndiponso zina lina lachi- ah, lachinayi lomwe lionesedwa lonena kuti iyeyo ndiye atate wosatha Which means he is the creator and the owner of his own people.
tanthauza kuti iyeyo ndi wolenga komanso ndiye mwini wa anthu ake okha Christ is the creator and the origin of his own people.
kristutu ndiye olenga komanso iyeyo ndiye chiyambi cha anthu ake Because a, ch- a son, a daughter, a child is the reflection of the father's seed.
chifukwa kuti mwana amakhalatu chionetsero cha mbewu ya atate wake
There is no child without the father, the original provider of that seed.
mwana amene amapezeka opandatu atate wake amene ali chiyambi amene anapereka mbewu ya mwana ameneyo
If we are saints today, it's because there is a seed, which means there is origin, and the origin it's God.
ngati tutione kalero lino ndi chifukwa chenena kuti tilinakhala mbewu ndi ndikochokera kuchokera ndiye mulungu So He is the owner of us.
kotero kuti iye ah, ife ndife anthu amwini wake iye ndiye mwini wake wa ife
There is nothing of us but of God.
ndipo mulibe kanthu kena kalikonse mwa ife ayi koma zonse ndi za ambuye Another thing that we saw here, there is nobody who can make a decision to be a son to the Father.
ndiponso chinthu china chomwe tichiona apatu nkunena kuti kulibe munthu amene akhoza kupanga chisankho kuti akhale ndi atate wake awo
which means we are having the Father as a sovereign rule that the Lord has already set forth. That these are the children to the Father, and one day they will hear the voice.
kufenezeratu poyera kunena kuti tu ifeyo ah, tili ndi atate amene mulungu anamuyikiratu amene mulungu anamukhazikisiratu ndipo anatipanga kukhala wake kutiyikira mato kuti tiwake Christ is the Father, is the director, and He is the protector of His own people.
isitu ndiye atate iyeyo ndiye woongolera komanso iye ndiye wotsogolera wanthu wake okha Lastly, and the last name, this is attribute and character of God. He is the Prince of Peace.
Ndiponso womaliza limenenso ndi dzina lomaliza lomwe likuonesa makhalidwe ndi maonekedwe a chiyamuyo ndiye kalonga wa mtendere He is the origin of peace.
iyeyo ndiye chiyambi chake cha mtendere Him is the peace.
iyeyo ndiye mtendere
Which means if you have got Christ, there is joy, peace in you, and you celebrate even in distresses and in situations that seems to be bad. You will always celebrate and enjoy and rejoice because God is with you.
chifukwa chake ngati utakhala mwa khristu umakhala nako uli kukondwera ndi kuku- ah, ndi kusangalala mu nyengo zonse zimene uli usamo kapena nyengo zachisautso zokhumudwitsa kapena zokondweretsa umakhala nawo mtendere ndi kukondwera chifukwa chena kuti iyeyo ndiye mtendere wako
That's why the last sentence that we are having on verse 37, as we are concluding the message of today, says, That I should bear witness unto the truth.
ndifuna chakeru tikamaona ah, ndime omwe timalize ah, timalize
That is verse 37, second sentence to the last.
ndeno tikamaona ndime omwe timalize nayo lero limu ndime yake ya 37 nusu lake la chiwiriro akunena kuti ndinabadwira ichi ne- ah, ndipo ndinazira ichi kuza ku dziko lapansi kuti ndikachite umboni ndi choonadi He came to bear witness unto the truth.
yeyotu anabwera kukachitira umboni wa choonadi
What is the truth?
ne choonadi nchiyani It's Christ Jesus.
ne yesu khristu It's the Word of God.
ne mawu a mulungu
It's the crucifixion. The crucifixion of Jesus Christ on the cross is the truth.
ndi chisauso chifukwa chisauso cha ambuye wathu yesu khristu pa mtanda paja ndiye choonadi
Preaching the crucifixion of Jesus Christ on the cross, you're preaching the Word, you're preaching the truth.
wolalikira chisauso cha ambuye wathu yesu khristu pa mtanda paja umakhala kuti ukulalikira mawu ndipo ukulalikira choonadi And this truth will be not inherited by many, but only the elect will hear this message.
ndi anthu ambiri ayi koma kwa iwo okhawa amene ndi osankhidwa adzamva mawuwo
That's why the lastest sentence of verse 37 says, Everyone that is of the truth heareth the voice of Christ.
n'chifukwa chake nusu lake lomaliza la ndime yake ya 37 yanena kuti yense wakukhala mwachoonadi amva mawuwa So you can see, everyone that is of the truth, it means it's not all who are of the truth.
ndimutha kuona apa pakuti akamanena kuti yense wakukhala mwachoonadi izo zonena kuti ah, ndi ochepa kapena alipo ena amene akukhala mchoonadi koma si onse ayi
Another way we can say that everyone who has been elected by God is the only one that hears the voice.
kulankhula kwina tilankhula bwino kunena kuti kwa iwo okhawo amene kiratu ah, pachiyambi amenewo adzamva mawu a a khristu
Again, when they said hearing, it means there is an ear that has been given to hear.
Popeza pakamayankhula za kumvako tipeza kuti pali matu anena pa
Which means God gave the ear to those God uh, elected.
sonezatu kunena kuti kwa iwo amene mulungu anawasankha amenewo anawapasa matu yakumva
He gave them the ear to hear the oracles of God.
anawapasa matu akuti akathe kumva zinsinsi za mulungu mwini He gave them the ear to hear the voice of God.
anawapasa matu kuti amve mawu a mulungu No many people hear the voice of God, but the elect only.
sikutito anthu ambiri adzamva mawu ayi koma osankhidwa okha That's why John in chapter 10 says, My sheep hears my voice.
kuti zanga zimamva mawu anga That's why Psalm says he is the shepherd to the sheep.
anena bwino kunena kuti iye ndiye mbusa wankhosa
It, to conclude this message, the gospel will be heard by the elect, those God will give them the ear to hear the gospel.
kuomba nkoratu mutenga lero uthenga awo amene mulungu anawapasa matu yokamva uthengawo
Blessed is the one whom the Lord opened his ears so that he might hear the voice of the Lord.
oda oda ndiye amene mulungu anatsekulira matulo yake kuti akhoza kukamva yehova
Never boast in your flesh, boast in the Lord.
koma usazitamandira iwe wekha mthupi ayi koma kuti uzitamandire mwa ambuye Never think that in yourself there is something good, but think that Christ is the only one who is good.
ira mkati mwako kuti pali kena kali kabwino mwa ingalire kunena kuti mwa yesu khristu ndi mmene muli kanthu kabwino
You hear my voice.
osankhidwa adzakamva mawu anga
This is not Nason's voice, but the voice of God, the voice of Jesus.
Ndero awa kuti ni mawu anasoni ayi koma mawu a mulungu mawu.
As I am concluding preaching the message of today,
Wa- Pamene ndikumaliza kulalikira uthenga wa tsiku la lero, the title of the message of today is The Elect Who Hear the Voice of God.
kuti wa uthenga wa tsiku la lero nkunena kuti osankhidwa amamva kapena kuti adzamva mawu a mulungu.
May God help us understand and hear this gospel according to how the Lord patented and designed it and made it.
Tize kumva uthenga uwu monga mwa mmene mulungu mwini anawupangira ndi kukonzeratu kuti zitero.
Let us look to God in prayer as we are closing the, the service of today, the time of worship of today.
Mvere pamene tikutseka a mapemphero a tsiku la lero.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, but morning other side. It is evening other side too. Thank you for your sovereignty in ruling the times and seasons according to your will. As we are closing the service of today, Father, we understand that those that are the elect will hear your voice. Help us hear you, Father. Help us you understand you, Father. Help us, Father God, so that we might preach this Christ of the Scripture without compromise. It is in the name of Jesus that we pray and worship. In Jesus' name we pray. Amen.